или Nesbi di America. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramakije inshuti mwese eh, dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
araba umwe mu bwabo akaba intambamyi mu gihe agifite abategeka cyane cyane mu bafite ibigwanisho eh, bashobora gusaba kureka iterabwoba nibyo biriko biraba uno munsi Uwoni Gervais Fikiri icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse guhunga igihugu ubu ari mu gihugu c'u Bubirigi avuga ku mpamvu umuntu umwe arusha inguvu abandi. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya. Yamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Frederic Nkundikije waramutse neza Frederic mwaramutse neza fidele mwaramutse namwe inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije agiye kubashikiriza amakuru ngiye incamake y'amakuru twateguriye perezida barack obama azobonana na perezida mushasha w'igihugu ca nigeria aho bitegekanijwe ko bazovugana ku muhari boko haram igihugu ca nigeria catangaje ko cish- cishe abagwanyi cumi na batanu bo mu murwi boko haram igihugu ca afurika y'epfo kiriko kirihweza niba gikwiye gufata ingingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu ikurikirana ivyaha bikomeye Ido nido y'aya makuru perezida mushasha w'igihugu ca Nigeria azobonana na perezida Barack Obama mu kwezi kuza bitekanije ko baza kwihweza uburyo bwo kurwanya umurwi w'intagondwa z'abaislamiste hamwe n'ibindi bibazo bitandukanye perezidansi y'Amerika ejo ku munsi wa kane yaratangaje ko umushirantahe Obama azokwakira perezida Muhammad eh, Buhari ku ngoro iwe kw'igenekezo rya mirongo ibiri ry'ukwezi kw'indwi itangazo ryasohowe rivuga ko abo bategetsi babiri bazoyaga ivyerekeye ukuntu ibihugu vyo mu ntara vyogwaniriza hamwe umurwi Boko Haram hamwe n'umugambi wo kunagura ubutunzi na politike mu gihugu ca Nigeria bitekanijwe kw'abahanuzi bakuru ba perezida Buhari nabo nyene babonana n'abahanuzi bakuru ba perezida Barack Obama perezida Buhari yarahiye mu mabanga yo kurongora igihugu mu kwezi guheze nyuma yaho atsindiye perezida Goodluck Jonathan mu matora yabaye mu kwezi kwa gatatu ayo matora niyo yabaye aya mbere aho abategetsi bo mu gihugu ca Nigeria bahanahana ubutegetsi mu mahoro kuva ico gihugu gisubiye mu nzira ya demokrasi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda umushirantahe Buhari yaratangaje ko azotuza ibiturire na ruswa mu gihugu ca Nigeria akongera akomora umurwi w'intagondwa Boko Haram umaze kwica abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda igihugu ca afurika y'epfo catangaje ko gishobora kuva mu muryango wa sentare mpuzamakungu ikurikirana ivyaha bikomeye inyuma yaho gifatiye ingingo yavuzwe ko vyinshi yo kudahagarika perezida w'igihugu ca sudani omar al bashir naho iyo sentare imwagiriza ivyaha vy'ihonyabwoko umuvugizi wa leta y'igihugu ca afurika y'epfo jeff eh, radebe yatangaje iyo nkuru ejo ku munsi wa kane inyuma yaho inama y'abashikiranganji irangiriye akaba yavuze ko iyo ngingo yo kuva muri uyo muryango w'ibihugu bishyigikiye iyo sentare mpuzamakungu yoba ari ingingo yofatwa ubwa nyuma abatetsi babanje gusubiramo neza amasezerano y'i Roma agenga iyo sentare perezida bashire yari yagiye mu gihugu ca afurika y'epfo mu ndwi iheze mu nama y'iminsi ibiri y'ishyirahamwe ry'ibihugu vya afurika nk'uko ayo masezerano y'i Roma bivuga igihugu ca afurika y'epfo cari gushobora kumuhagarika kuko aronderwa na sentare mpuzamakungu imurega ivyaha vy'ihonyabwoko yamara igihe umushirantahe bashire yari mu gihugu ca afurika y'epfo sentare yaragerageje kumuhagarika umushirantahe bashire yarihojeje amategeko yo kuguma mu gihugu ca afurika y'epfo maze aca arihutira mu gihugu ciwe aho abategetsi bo mu gihugu ca afurika y'epfo badashobora kumushikira sentare yo mu gihugu ca afurika y'epfo yasohoye amategeko yo guhagarika umushirantahe bashire amaze amasaha makeyi avuye mu gihugu ca afurika y'epfo muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika umushikiranganji wa palestine ajejwe imigenderanire yarashikirije sentare mpuzamakungu ikurikirana ivyaha bikomeye ifise icicaro mu gisagara ca rahe urwandiko rurega abasirikare b'igihugu ca israeli ko bahonyanze amategeko mpuzamakungu kandi ko bakoze ivyaha vyo mu ngwano mu mwaka uheze igihe bata- bamara iminsi mirongo itanu mu ngwano mu muhora wa gaza umushikiranganji raed al malik yashikirije urwo rwandiko ejo ku munsi wa kane urwo rwandiko rwa palestine ntabwo hari ibyemezo vyerekana ko ivyo vyaha vyakozwe yamara ruzokwihweza n'umushikiranganji n'umushikirazamanza mukuru uyo sentare kugira ngo afate ingingo niba hari ivyemezo bikwiye vyotuma itohozwa ritangura ry'ubwo bwicanyi
urakoze frederic ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira rero mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho abantu benshi baguriyemwo ugwaruka basubiye kuzindukira imbere ya ambasade y'abongereza mu rwanda ejo ku munsi wa kane basaba ko liyotena general karenzi karake yorekugwa akagaruka mu rwanda mu gihe mu gihe abanyakigali benshi bari mu myiyerekano perezida w'u rwanda paul kagame nawe mu bubaye ubwa mbere yaravuze ku ifatwa rya liyotena general karenzi karake igihe yari mu nama nshingamateka mu birori byo kurahiza abayobozi batandukanye ni inkuru yakurikiranywe na sumutakaboye abatuye mu mujyi wa kigali batangiye imyigaragambyo kuva ejo abenshi bahisemo no kurara imbere ambasade y'abongereza mu rwanda mu gitondo cyo kuri wa kane imyigaragambyo yarushijeho gukomera yitabirwa na benshi kurushaho ndetse mbere ya saa sita aho imihanda igana kuri ambasade y'abongereza mu rwanda yari ifunze umuyobozi w'umujyi wa kigali fideli ndayisaba yabwiye ijwi rya amerika ko umuntu wese utuye umujyi wa kigali wifuza kujya muri iyi myigaragambyo abyemerewe ngo kuko iyi myigaragambyo ifite impamvu uyu muyobozi yabwiye ijwi rya amerika ko nta ruhushya rwanditse bigeze bandikirwa n'umuntu uwo ari we wese n'abashaka kwigaragambya ahubwo ngo babonye ubutumwa bwinshi cyane bwandikiwe abayobozi hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse n'abagiye baterefona kuri telefoni zigendanwa basaba uruhushya rwo kujya mu muhanda abatuye umujyi wa kigali bari mu myigaragambyo kuva ejo batangiye babwira ijwi rya amerika ko badateze gucika intege ndabona narindi mu kazi ariko bibaye ngombwa ko tugera hano kubera yuko imodoka zaje kudufata n'abayobozi b'umutekano b'urwego rw'umudugudu avuga bati twese tugomba kujya hamwe aho abandi bari kuri ambasade kugira ngo turebe yuko barekura umusirikare wacu twaharaye ijoro ririnda ari iki n'ubu muracyahari n'ubu turacyahari mpaka bamurekuye
mu ijoro ntabwo mwagize ikibazo nk'abantu b'ababyeyi kurara ku gasozi nta kibazo kirimo kubera n'irindi joro twarirara kandi twaranariraye ku nshuro ya mbere perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ku ifatwa rya liyetona jenali karenzi karake ubwo yari mu muhango wo kurahiza abayobozi bashya bashyizwe mu myanya And then we are told that UK has a legal obligation to hand this person over to, to Spain, wanted by Spain, and it doesn't matter what facts.
perezida kagame yagize ati baratubwira ngo ubwongereza bufite inshingano zishingiye ku mategeko zo gushyikiriza esipanye uyu muntu batitaye ku bimenyetso ibihe ibintu byabayemo bafite inshingano zo kumutanga mu itegeko ariko ibyo ni ukuvangura nubwo washingira ku mategeko harimo ivangura kuko ubwongereza bufite izindi nshingano nazo zishingiye ku mategeko uyu muntu ni umuyobozi mukuru mu gihugu cy'u rwanda ni umuyobozi w'abaturage biyubashye batanduranya ku bandi abaturage bifuza kugena uko bagomba kubaho batabikorewe n'ubwongereza esipanye cyangwa se ubufaransa ibyo ntibizashoboka iyi myigaragambyo yatangiriye mu mujyi wa kigali kuri wa gatatu yakomereje no mu tundi turere tw'igihugu uko umunsi ushira ni nako igenda irushaho kugira ingufu kuko ubu noneho imbere ambasade y'ubwongereza mu rwanda hashyizweho imizindaro abahanzi bazwi b'abanyarwanda bakaba bakomeje gufasha abari mu myigaragambyo kutagira irungu asunta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tukiri kuri inkuru mugenzi wacu thomas kamirindi yavuganye na boniface twagirimana icegera cy'umukuru w'umugambwe utavuga rumwe na leta y'u rwanda fda inkingi yatangaje ko bo batari muri iyo myiyerekano twe ntabwo tuyirimo kuko ntabwo turi kubona impamvu yayo ubwo rero ibintu tuba tutabona impamvu yabyo ntabwo twakwitabira gahunda yo kubyamagana none se mwebwe muri kuyikurikira gute turi gukurikira uko inzego z'ibanze ziri kuzenguruka mu makaritsiye n'amahopareri n'amamodoka ziparika ku bigo by'amashuri amasegonderi na za kaminuza mu masoko zazanye n'amamodoka zigapakiramo abantu rimwe ubona zanabagose ku buryo zishobora kuba hari umuntu ugira ahandi hantu ajya zikabajyana nyine mu myigaragambyo kandi ibisobanuro bahawe nuko turi kubikurikirana nyine tukabona n'uburyo biri gukorwa uri kubona ko usibye natwe n'abaturage benshi ntabwo bari kumva impamvu bashobora gushorwa kwigaragambya ngo hari umuntu ufite ibyo akurikiranwaho ngo ntibajye kwamagana ko atakurikiranwa kandi mu by'ukuri ni gukurikiranwa iyo umuntu akurikiranwa n'ubutabera ntabwo bivuze ko aba ari umunyabyaha aba akiri umwere hari ibintu aba akekwaho ubutabera bugakora akazi kabwo yaba umwere ni amahirwe hamwe n'icyaha akanahanwa kuko nta muntu utegeye amategeko n'impamvu ziri gutangwa tuvuga ko karenzi karake ari mu bantu bahagatse jenoside nibyo yarakoze neza ariko bimeze ariko nta nubwo binavuze ko kuba yaragatse jenoside bimuha ubudahangarwa kuko hari ikindi cyaha yaramuka akoze atakurikiranwa hari aho mwavuze yuko inzego z'ibanze arizo ziri kugenda zishishikariza abantu ndetse zinabatwara kujya mu myigaragambyo mwebwe se kuki zitabatwara
urabona twebwe mu by'ukuri ntabwo turi rubanda rusanzwe ubwo twemeye kujya ahagaragara umuntu watubwira ngo tujye mu bintu agomba kudusobanurira aho tujyanye n'impamvu yabyo twebwe rero urumva urwo rwego ntabwo turiho rwo kujyanwa butama abandi bajyanwa butama bigura ngo batagira ikintu baba twe twemeye kuba twazira ibyo twemera ariko tukajya mu bintu dusobanukiwe tuzi impamvu yabyo tubona ko bifite n'ishingiro twebwe rero urumva nta muntu watujyana muri ubwo buryo keretse atujyanye tutagihumeka mu yandi magambo nkawe bakuzaniye imodokari bakakubwira baturira ujya mu myigaragambyo ntabwo wagenda nabanza kubabaza ahantu banjyana bakampa ibisobanuro nakumva binyura nkagenda nakumva bitanyura nkababwira ndumva iyo myigaragambyo nta shingiro ifite none ubu ngubu se mwebwe iyo myigaragambyo murabona hari umusaruro izatanga karake karenze bakamurekura icyo yatanga ubwo bizaterwa n'ubushake kuko n'ubundi ibi byaha ni ibyaha akurikiranwaho ni ibyaha bihari guhera kera numva rero nta n'igitangaza ahubwo igitangaza gihari ni ukubona abantu baba bakurikiranwaho ibyaha runaka cyangwa bakekwaho bashobora kumara imyaka amajana n'amajana mu by'ukuri basa nk'aho babaye ibihanganye muri ino si ese ubundi mwebwe umubano w'u rwanda n'ubwongereza ubu ngubu mububona gute tuvuge muri iyi myaka ya nyuma uwo mubano mububona gute
bigaragara ko mu by'ukuri umubano utangiye kutagenda neza ariko nibwira ko hari n'isomo ibihugu by'ibihangange byakomeje gukingira ikibaba buno butegetsi buri mu rwanda bwirengagiza mu by'ukuri ibibazo abanyarwanda bakomeje kwinubira byo kubahutaza no kubima uburenganzira mu gihugu cyabo no guhutaza uburenganzira bw'ikiremwamuntu abo nibo bakomeje gukingira ikibabona ubutegetsi ariko muri ino minsi bigaragara ko bamaze kubona ko amaherezo nawe biri kugenda byototera inyungu zabyo akaba ariyo mpamvu mu by'ukuri umubano umeze nabi ntiwanakurikiye ijambo perezida wa repubulika yavuze ari kurahiza abayobozi bashyashya yavuze ko ngo ubu imbaraga basigaranye arizo iz'umujinya umujinya baterwa hari nuko ubu ngubu noneho n'inshuti zabo zisa naho zishaka kubumbura amaso zigakurikirana mu by'ukuri ibyaha bakomeje kuvugwaho ntibwira kuko ibihugu by'ibihangange byatumye ubuyobozi bwo muri kino gihugu butabasha kwikosora hakiri kare kuko bwakomeje kubakingira ikibaba hano mu by'ukuri uko ukingira umuntu ikibaba umubuza gukurikiranwa niko bituma utamushyira ku murongo ubu rero mu by'ukuri ntibwira kuko nabo ari abantu batekereza neza babona ko ibyo bagomeza gukora bashyigikira ubutegetsi bw'igitugu butaza abaturage birangira nabo ubwabo hari inyungu zabo zibangamiye mbibwira ko nari nabonye abigaragambye batangiye kuvuga ko ngo karenzi karake natarekurwa ngo nabo barebe ukuntu abongereza bari mu rwanda bafataho ingwate ubona imbaraga bashyiramo bisa naho mu by'ukuri nabo bashaka kwemeza ko uwo muntu agiye imbere y'ubutabera hari atabuva imbere mbona basa nk'aho bafite ubwoba bwinshi mu by'ukuri kandi ari ibintu bisanzwe bwana twagira imana bonifasi ndabashimiye murakoze nawe sentare y'ubwongereza yatanguye kumviriza lieutenant general karenzi karake i londres mu bwongereza etienne karekezi yavuganye na prudence sengiyumva umumenyeshamakuru wa bbc gahuza yakurikiranye urwo rubanza perezida sengiyumva muri make urwo rubanza rwakurikiranwe na minisitiri w'ubutabera w'u rwanda rwatangiye rute rwibanze ku ki ku ikubitiro urubanza rwatangiye mu rukiko rwa westminster magistrates court niho liyetona generale karenzi karake yazanywe yaje yambaye imyenda yagenewe abafungwa hano ifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo hanyuma yicazwa mu cyumba cy'urukiko ariko inyuma y'ibirahure byitaruye icyumba cy'urukiko hanyuma umucamanza rero amusaba kwemeza umwirondoro we nimba ari wo arawemeza hanyuma birakomeza abamwunganira ndetse n'uruhande rw'abamushinja batangira kujya impaka rero zijyanye n'uko ifatwa rye ryagenze ubwo nabo kuri leta y'u rwanda basaba ko yarekurwa by'agateganyo birumvikana ayo ni amagambo y'ikubitiro mu rukiko ubushinjacyaha bwatangiye bushinja liyotona generali karenzi karake ibyaha biteye bite ubushinjacyaha bumushinja ibyaha by'intambara birimo impfu z'abantu bapfuye hagati y'imyaka ya za igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda ndetse n'ibihumbi bibiri na kabiri bakurikije impapuro zo guta muri yombi z'uburayi zatanzwe ku ruhushya rwa esipanye hanyuma ubushinjacyaha bwo bwasabaga ko adashobora kurekurwa kubera ko arekuwe bidashobora gukunda ko azagaruka kwitaba ubucamanza kuko bavugaga ko nta mpamvu yo kugaruka mu bwongereza afite baramutse bamurekuye ngo agende nta kandi n'ikindi kintu cyerekana ko yagaruka hano kuko nta mutungo hafite nta kindi kintu cyamwemerera kuba yahagaruka hanyuma ariko abamwunganira bo bakavuga bati ni umuntu uzwi n'amategeko ni umuntu ukorera leta izwi afite ibintu ashobora kubemerera no kubasezeranya kandi hano leta ihagarariwe n'abantu bashobora kubibwira urukiko bikemerwa habanje kuba impaka ndende cyane ku buryo n'umucamanza yavuze ko adashobora kumuha iryo rekurwa ry'agateganyo avuga ko ndasubira mu magambo ye kubera ibyaha biremereye cyane aregwa ariko nyuma kubera urutonde rurerure rw'ibintu guverinoma y'u rwanda yijeje urukiko umucamanza yaje kumwemerera kumurekura by'agateganyo ariko amushyiraho amategeko atandukanye agomba gukurikiza ayo mategeko birumvikana ko habaye kuganira kwinshi n'ubwumvikane nk'uko bivuze byagezeho bikagerwaho ibyumvikanweho cyangwa se ibyo urukiko rwagezeho rukemeza n'ibyo rwamusabye bimeze bite icyo umucamanza yamutegetse cya mbere ni ugutanga miliyoni y'amafaranga akoreshwa hano mu bwongereza amapawundi ni ukuvuga ngo ni ay'ingwate ayo mafaranga ni amafaranga azasubizwa igihe cyose azaba yakurikije amategeko yahawe n'urukiko uko yanditse n'uko yayasomewe uwo mucamanza yamubajije inshuro nyinshi niba yumva ibisobanuro by'ayo mategeko kugira ngo abimusobanurire kimwe ku kindi kuko natabikurikiza bizamugiraho ingaruka yabimubwiraga mu cyumba cy'urukiko karenzi avuga ko abyumva kandi azi icyo bisobanuye ayo mafaranga rero namara gutangwa nadakurikiza amategeko azafatwa afungwe kandi n'ayo mafaranga ntabwo azatangwa ikindi ni uko urupapuro rwe rw'inzira cyangwa se pasiporo yafatiriwe ntabwo yemerewe gutembera haba ku mazina ye cyangwa se ku yandi mazina hanyuma akaba agomba no kwitaba ku rwego rwa polisi ruzagenwa n'urukiko akazajya yitaba buri munsi ibyo bikiyongeraho ko agomba gutanga telefone ye ngendanwa nimero yayo akayiha polisi ku buryo izajya imuhamagarira igihe cyose ishakiye kugira ngo isuzume niba aho yavuze ari cyangwa se aho yategetswe kuba ari ariho koko ari nayo igomba kuba izwi na polisi azaba ari yemerewe kuba yasohoka aho hantu yemerewe kuba yasohoka ku masaha azahabwa n'urukiko ariko ntabwo yemerewe kurenga imbibi z'ubwongereza ntiyemerewe kujya ku kibuga cy'indege icyo ari cyo cyose ntiyemerewe no gukora ingendo mpuzamahanga izo arizo zose ni nka gereza itari gereza hanyuma se hari iminsi cyangwa se igihe urukiko rwamuhaye ku buryo yasubira kwitaba akumva neza ibyo aregwa cyangwa se urubanza rugakomeza yahawe amatariki abiri itariki ya mbere n'itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa cyenda nibwo azasubira imbere y'urukiko kureba icyo gihe urukiko ruzaba rusuzuma uko urubanza rumeze uko bazaruburanisha by'imbanziriza rubanza nimba ariko nabyita hanyuma itariki ariko isa nk'aho ari iy'ingenzi ni itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa cumi uno mwaka nibwo hazasuzumwa niba agomba koherezwa muri esipanye igihugu cyasabye ko yatabwa muri yombi cyangwa se atazahoherezwa ndagushimiye cyane puridase yumva umunyamakuru wa bbc tuvuganye ari londire kandi tuboneyeho umwanya wo gushimira radiyo bbc gahuza kuri ubu bufatanye muduhaye murakoze etiyene
icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi gervais rufikiri yarahunze uburundi ahungira mu gihugu cy'ububirigi mu kiganiro na mugenzi wacu thomas kamirindi yaravuze icyatumye ahunga jewe mu kuva i burundi bwa mbere ni uko hariho ibyiyumviro nagiye nshyikiriza cyo kimwe n'abandi barundi bijyanye no kwitoza ku mukuru w'igihugu ubugira gatatu kandi bitarekuwe n'ibyitwa shingiro n'amasezerano y'iyarusha ibyo rero byatumye atadufata nk'abansi b'umugambwe cyangwa pede dufata nk'abansi b'igihugu hatangura gufatwa ingingo kuri abana bariya bamwe baratotezwa baratabaromoka barahunga abandi barabundabunda mu gihugu ariko na jewe haragiye hafatwa ingingo zerekana yuko iyo mbandanya ngumayo hoshoboye gushika ibintu bibi binyerekeye harimo no gutungwa nicyo gituma naciye mfata rero ingingo yo kugira ngo mbe ndakingiye gatoya njaho mfise umutekano mugabo mbandanye nisadikanye n'abandi barundi muri iyi nzira yo kurondera yuko ibyirizwa shingiro ry'uburundi byo kubahirizwa hamwe n'amasezerano y'iyarusha kubafunga se ntabwo ufite ubudahangarwa bimwe bita iminite mu gifaransa ibyo murazi yuko biri ko birakorwa ntibizubahiriza amategeko sinumva ari ikibazo cyubahiriza amategeko muri kino gihugu muri kino gihugu cy'uburundi kuko iyo haba hubahiriza mu mategeko iryo bwirizwa shingiro ni bwa mbere ryabanje kubahirizwa n'ayo masezerano y'iyarusha nayo hagiye ari itegeko i burundi ibyo ni byo byabanza kubahirizwa ubwa mbere imbere y'andi mategeko yose none se ubu ngubu kuri mwebwe murabona amatora azaba
bivana icyo umuntu yokwita amatora kuko mu bihe turimwo abantu bose barazi demokarasi ingene imeze amatora ya demokarasi mu bya demokarasi hariho ibiyaranga ibyo biyaranga nta biriho uno munsi ni amatora ategwa kuba ku mugaragaro akaba umwidegemvyo akaba atamusunikano kandi akaba arimwo abifuza kuyajyamo bose akaba no mu gihe hari amahoro n'umutekano ibyo byose nta na kimwe gihari kuko uravye umutekano n'umunsi ntawo uhari abantu barapfa amagerenade twumva ariko araterwa hirya no hino mu gihugu no mu gihugu hagati abandi barahunze impunzi hirya no hino mu bihugu tuba duhana imbibe cyane no mu bihugu bya kure abandi ni impunzi mu gihugu hagati mu gihe barararaguza hanyuma imigambi yateza guhiganwa ntiyashoboye kuronka amahirwe yo kugira imyiyamamazo kugira ngo indongozi zayo zishobore gushyikira abanywanyi zigishe imigambi hariho n'indongozi ziri mu buhungiro ibyo byose bigaca bituma rero atawuvuga yuko ibyo bizoba byokwitwa amatora ya demokarasi byoshobora kwitwa ukundi ngo atari amatora ariko se bwana visi perezida umuntu umwe arusha abandi imbaraga gute akarusha umugambwe imbaraga gute ku buryo abantu mukomeye muri senidedevudede mwese ubu ngubu mwagiye muhunga umuntu umwe yaba arushije imbaraga gute ibyo ntibishyikiye uburundi gusa byaragiye bishyika n'ahandi kuko araba umwe mugabo akaba intambanyi mu gihe agifite abategeka abategeka cyane cyane mu bafite ibigwanisho bashobora gusaba gukora iterabwoba nibyo biriko biraba uno munsi hene ibyo ariko umuntu ashoboye kuraba kandi muri kahise k'ibihugu hene ibyo ntwara zimara umwanya muniniya cyane kuko abanyagihugu barahava bakiyahura bakavuga bati reka nibyo biriko biraba uno munsi urabye nk'ibyo n'imyiyerekano yagiye iraba mu burundi mu gisagara cya reka ndetse no mu yindi mihingo y'u burundi kandi bazi yuko abapolisi baza kubarasa bararashwe hariho abapfuye ku munsi barapfa ubwo bukeye bakabandanya kuzinduka mu myiyerekano ibyo byerekana yuko abantu bavuga bati ntitwemeye kuba imbwa twemeye kuba imva ubu se murateganya gukora iki kuko mumaze no kuba abategetsi benshi mwari mufite umwanya ukomeye muri cndfdd cndfdd ni iyanyu ubu se murateganya gukora iki
ibikorwa bibandanya ni uku nyine kubandanya gushyira ingufu hamwe no kurwanira ibyo bwirizwa shingiro kurwanira ayo masezerano y'iyarusha kugira ngo twubahirize ubwa mbere amategeko tumwe tuba twiyemereye no kubandanya kugira ngo icyo kiringo cya gatatu atacyo kizozanira abarundi atari kuzana amaruru mu miryango mu gihugu icyo kiringo ntikibe kuko umuntu ashobora kwibaza ati mbega uwo muntu ariko ariruka uno munsi mu byo kwitoza mico yabonye cyo gushyira imbere mu gihe abarundi bariko barapfa abarundi bariko barangara mu gihe ubutunzi bw'igihugu buriko buraba nabi ntashobora kwibaza igihugu kimaze gucibwa umukenke n'abahora bagishyigikiye bamwe baravuga yuko bagiye guhagarika imfashanyo kandi barakanguye mu gihe tuzi ko kuva mu kwezi kwa kane iyi myiyerekano itanguye amahera yahora atozwa n'ikigega obr yaragabanutse cyane kandi n'ubu abandanya agabanuka ntashobora kwibaza ati none ayo matora udashobora kuzoroha icyo zogaburira abanyagihugu udashobora kuzobaguha udashobora kuzobarihira amashuri ni amatora aba ari karondoro neza mu gihe byose biri birasubira inyuma ariko rero perezida nkuru nziza agiye kongera yitoze n'iyitoza se ubwo ntibizaba birangiye kurangira kurangira si ndakibaza ndakibaza ku kubera urunani rwo kugira ngo ibyo by'izo shingiro byubahirizwe ni urunani rukomeye kandi ku munsi ku munsi rugenda rukomera kurusha nibaza ko ari ikintu cy'umwanya ari nacyo gituma n'abari hanze ntawugenda kugira ngo avuge ngo agiye guherayo bose bavuga bati ndagiye mugabo ndizeye yuko ibintu bizohinduka vuba hano hakagaruka vuba abantu batarinze gushindikana hanyuma kandi ibintu byarahindutse uburundi bw'uno munsi ntibikiri uburundi bwo mu myaka yahera turabona yuko abarundi biyemeje ikintu baragikora kandi bahagishikana bwana visi perezida rufite ndabashimiye cyane yego murakoze neza inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu frederic nkundikije atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru frederic
urakoze fidele mu makuru twabwiye twabwiye ko perezida mushasha w'igihugu cya nigeria azobonana na perezida barack obama mu kwezi kuza bitekanijwe ko bazo kwihweza uburyo bwo kurwanya umurwi w'intagondwa z'abaislamiste hamwe n'ibindi bibazo bitandukanye perezidanse ya amerika ejo ku munsi wa kane yaratangaje ko umushirantahe obama aza kwakira perezida muhammad buhari ku ngoro iwe ku igenekezo rya mirongo ibiri ry'ukwezi kw'indwi twabwiye kandi ko igihugu cya afurika y'epfo cyatangaje ko gishobora kuva mu muryango wa sentare mpuzamakungu ikurikirana ibyaha bikomeye inyuma yaho gifata ingingo yavuzwe ko byinshi yo kudahagarika perezida w'igihugu cya sudani omar al bashir naho iyo sentare imwagiriza ibyaha by'ihonyabwoko umuvugizi wa leta y'igihugu cya afurika y'epfo jeff radebe yatangaje iyo nkuru ejo ku munsi wa kane inyuma yaho inama y'abashikiranganje irangiriye akaba yavuze ko iyo ngingo yo kuva muri uyu muryango w'ibihugu bishingiye politiki iyo sentare mpuzamakungu yoba ari ingingo yofatwa ubwa nyuma abatetsi babanje gusubiramo neza amasezerano y'i Roma agenga iyo sentare twabwiye kandi ko umushikiranganje wa Palestine ajejwe imigenderanire yashikirije sentare mpuzamakungu ikurikirana ibyaha bikomeye ifite icicaro mu gisara ca Lahi urwandiko rurega abasirikare b'igihugu ca Israel ko bahonyanze amategeko mpuzamakungu kandi ko bakoze ibyaha vyo mu ngwano mu mwaka uheze igihe bamara iminsi mirongo itanu mu ngwano mu muhora wa gaza umushikiranganji raid al malika yashikirije urwo rwandiko ejo ku munsi wa kane urwo rwandiko rwa palestine ntabwo hari ibyemezo byerekana ko ibyo byaha byakozwe yamara ruzo kwihwezwa n'umushikirizamanza mukuru w'iyo sentare kugira ngo hafate ingingo niba hari ibyemezo bikwiye byotuma itohozwa ry'ubwo bwicanyi ritangura iyo ngingo ifashwe inyuma yaho intumwa z'ishyirahamwe mpuzamakungu zatohoje ibyaha byakozwe igihe cy'iyo ngwano zisohoreye raporo ivuga ko igihugu cya israel hamwe n'imirwi yo mu gihugu cya palestine yitwaje ibigwanisho bose barenze ku mategeko akingira agateka kazina muntu igihe cy'iyo ngwano
inshuti mwese mukurikirana radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya rero ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
murakomeye mwese inshuti mwumva radijwi ry'amerika ni eugenie mukankusi muri kumwe muri uyu mwanya muri cya kiganiro murisanga ikiganiro tubagezaho buri munsi nk'uko mubimenyereye muri aya masaha uyu munsi turaganira ku byerekeye impunzi ibibazo by'impunzi abantu benshi babaye impunzi barabizi abandi nabo bafite inshuti cyangwa se abavandimwe babaye impunzi ku buryo ibyo bibazo ntaho bitaboneka ku isi uyu munsi rero nkaba nabatumiriye umwe mu bantu nabo babaye impunzi nkagira ngo muhe ikaze inosa mugambi uraho neza ego ni amahoro ni amahoro ubwo nguhaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika muri uyu mwanya rero ubwo turaganira kuri ibyo by'impunzi muherutse no kwandika igitabo mwise refugee for life niba ntibeshya yego cyane cyarasohotse cyarasohotse ubwo mbere y'uko dutangira nagira ngo muri make nubwo nakuvuze amazina muri make wibwira abatwumva ego je nitwa inosa magambi ndi umurundi navukiye muri congo ahantu bita i kenya um, yari inkambi ya kera y'impunzi zahunze irindwi na kabiri uh, niho nakuriye nk'impunzi uh, kandi narongeye mba impunzi muri tanzania mba impunzi muri zambia mba impunzi uh, ni muri malawi ubu mbe muri malawi nkorera muri malawi natanguje ishyirahamwe ryitwa there is hope dukora dufasha impunzi ariko uyu munsi naje muri amerika kuza kwamamaza igitabo nanditse refugee for life turagushimiye cyane kuba wafashije aka kanya ukaba waje hano muri studio z'ijwi rya amerika ubu nagira ngo mbanze nibutse abatwumva telefone bashobora kuduhamagaraho cyangwa se batwandikiraho ubutumwa bugufi kuri iki kiganiro turimo kuko mwese ndabatumiye uruhare n'urwanyi ni radiyo yanyu abafite watsapu mushobora kutwandikira kuri kabiri kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mushobora no kutwohereza mushobora no kuduhamagara kuri iyo telefone birumvikana mushobora rero kutwohereza ubutumwa bugufi kuri magana abiri mirongo itanu na karindwi magana arindwi mirongo itanu na gatanu gatanu n'ibihumbi bitandatu ubwo rero mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro ikaze mwese inosa nagira ngo mu gutangira utubwire muri make uko wabonye ikibazo cy'impunzi wabaye impunzi igihe kirekire nk'uko wabitubwiye wavukiye no mu nkambi ukuriramo aya ubu ntabwo ukiri impunzi wagize amahirwe yo kubona ibyangombwa ariko ikibazo cy'impunzi ukibona ute muri makeya muri make icyo navuga birababaje kubona mu bihugu byacu tugifise impunzi kandi benshi mu babaye mu burundi cyangwa mu baba mu rwanda barigeze kuba impunzi cyari igihe mu by'ukuri twategereza gukoresha ubwenge bwacu ingabire dufise kugira duhagarike ibibazo bitera impunzi mu isi hari miliyoni zirenga mirongo itanu n'imwe z'impunzi urumva si igiharuro gito kandi kuba impunzi umuntu abura agateka k'umuntu umuntu nta mahoro afise nta imigambi myinshi irahagarara abantu bagira akabonge ni ibibazo mu by'ukuri bitandukanye kandi atari byiza twatereza kugerageza kugira ibihugu byacu bitekanye ntitugire impunzi mu bihugu byacu nibyo koko impunzi nta nta mutima uri hamwe iba ifite aho uri hose ntuba ufite igihugu ubusanzwe ikibazo cy'impunzi cyagombye gukemuka ariko nk'uko ubivuze nyine impunzi zirakomeza kwiyongera hari izo dukomeza kubona n'ubu zigihunga cyane rwose ziva mu burundi ziva mu bindi bihugu hari izirimo kugenda zigwa mu mazi zambuka zijya mu butaliyani bose barashaka imibereho ariko nagira ngo n'abatwumva baze kugerageza kutubwira uko babona iki kibazo n'uburyo mbese babona cyabonerwa umuti noneho ubuhunzi bukazacika burundu wagize rero inosa wagize igitekerezo cyo kwandika igitabo kivuga refugee for life icyo ni nk'aho umuntu acishije yanavuga ati impunzi ubuzima bwose wagize icyo gitekerezo ugikuye kuki mu by'ukuri mu gitabo mvuga ibyo naciyemo nk'impunzi ndavuga ubwa mbere bwo nkatangura ibibazo byagiye biba mu burundi irindwi na kabiri ukuntu abantu bicanye icyenda na gatatu ukuntu twagiye duhunga n'ukuntu natwe gupfa mu burundi mu burundi iwacu ni mu gitaza muri komine muhuta hanyuma hagenda mvuga ibyagiye biba amahonyabwoko yagiye aba mu burundi mu bihugu bitandukanye hanyuma nkavuga n'ukuntu imana yagiye imfasha ikoresheje abantu batandukanye kugira eh, bamfashe mu- mu buzima Eh, nkavuga mu by'ukuri em, ukuntu impunzi ziba mu makambi ibibazo biz- bigenda bigenda eh, zigenda zihura navyo eh, n'ukuntu umuntu yofasha eh, ikibazo em, cy'ubukene muri Afrika mu ncamake ni biography ni memoire y'ubuzima bwanje ariko bivuga cyane mu by'ukuri eh, vyerekeye ikibazo c'impunzi mw'isi ikibazo cy'impunzi muri rusange dufite rero ku murongo wa telefone umwe mu bashaka kubaza ikibazo ni cyangwa se gutanga igitekerezo patrick ndikumana patrick uranyumva
ndakumva rwose murakomeye urakomeye cyane ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika Eh, ndabakiriza umutumire Eh, amahoro neza amahoro nashaka eh, kuko bazi ikibazo cya mbere wumva warahunze watembera ibihugu byinshi waciye muri zambia malawi hose tanzania ubugeze mu- mu murwa mukuru wa wa amerika none nashaka kubaza ko wahunze wamerewe nabi ubu aribo bene wacu bahungiye igasigaye kigoma muri tanzania muri muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu hariho abari mu- mu rwanda hariho abari muri congo amatwi mfira nsumira abo muri tanzania benshi bakoreshwa na korera bamerewe nabi bavuze ko impunzi imererwa nabi igira akabonge imigambi yose iba yipfa nashaka kubaza urashobora kwihangana ukava muri amerika ugaca i kigali ugaca i dar es salaam ugaca eh, i buvira gusuhuza abo bantu kurabwene bameze kugira ubaremeshe ndetse ufashe na leta y'u burundi kugira iba bagarure mu gihugu bagaruke mu gihugu barushe mu miryango yabo kuko nabo baramenye ibibazo biri byo guhunga baremeshe barabagore ikindi nacu no gusaba nta kuntu ronkwe ndera abantu nga mu burundi baba bakuvuka ngayo muhuta baba hano mu burundi mugire komisiyo murabugende mwubafasha murabugende mwubashikira kuko wewe nyine wemeye uko bamerewe nabi utera akamo leta igire komisiyo ize kugarura barya abantu bagaruke mu gihugu amatora azobe ariho bari bafite uburenganzira bw'abenegihugu bwo gutora babonye hanyuma nawe sinzi ubwene ubibona ubwene buhanura ubutegetsi kugira ngo bene wacu bagaruke igihugu cyacu murakoze urakoze patrick inosa ngo wabaye inzobere mu buhunzi ubwo ibyo ari byo byose kuko nk'uko abivuga wanyuze henshi cyane wabonye byinshi Um, ni ni izihe nama ubwo watanga ukurikije ibyo patrick avuze ego patrick reka ndagushimire ku ku bibazo byawe Um, mu by'ukuri je sindi muri amerika ngo naje kuba muri amerika naje gutembera ah, nsanzwe mba muri malawi irirongwe kandi nkora mu nkambi eh, ya zaleka dufise ibikorwa dufasha impunzi kugira zige zije kuri universite turafasha mu kugira impunzi zironke ibikorwa nu- vy'utugenegene zishobora gukora n'izindi nzira zitandukanye dukora eh, mu by'ukuri nakwipfuza ko notemberere eh, inkambi z'impunzi um, muri za- aho hose uvuze mu ibuvira kuko narahabaye mbo, naku- navukiye ko i kenya eh, si kure cyane n'ibuvira narabaye mutabira narabaye inyarugusu niho nigiye ni kuvuga aho hose ndahazi ndahabona eh, kandi abantu bariyo tura- turavugana eh, mu by'ukuri ndabyipfuza imana iyo yuguriye imiryango ndipfuza mu by'ukuri gu- kuzunguruka gutembera kuremesha bene wacu bahari um, hanyuma ibyo gufasha mu by'ukuri hariho ibibazo byinshi nk'uko navuze ati hari impunzi zirenga miliyoni mirongo itanu n'imwe ku isi eh, kandi buri munsi buri munsi hahunga eh, hagati y'ibihumbi mirongo ine na bitanu n'amajana atanu n'ibihumbi bitanu buri munsi ku isi yose urumva um, birasaba ubu uburyo budata, eh, uburyo budasanzwe kugira dushobore kubagarukira ariko mu by'ukuri eh, kuba naranditse refugee for life ni kugira abantu batahure bamenye kandi tugerageze kuraba ukuntu eh, twosaba abantu bagafasha mu bikorwa two turakora Eh, uwo mutima ndawufise kandi mu by'ukuri leta y'u Burundi ibyo nti- irabizi nk'uko nasanzwe mvuze ati amaleta yacu yari akwiriye kugira icyo akoze kugira ntihongere kuba eh, abantu bahunga ibihugu byabo kubera amatati eh, yo mu gihugu kuko nta muntu n'umwe atigeze aba im- eh, atarigira ahunga mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri ni ngombwa ko leta zacu zigira icyo zikora kugira eh, bashire imbere abanyagihugu bashire imbere umutekano w'igihugu Mm, bakagerageza gukuraho ibibazo bituma abantu bahunga ubwo rero reka noneho twongere dusubire kuri telefone tuvugane na obede obede uratwumva
ndabumva wiriwe neza
mwiriwe cyane ubwo nawe ijambo ni ryawe utanga inama cyangwa se igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ikibazo mfite ni kubera turabye ibintu biba mu burundi birasiga ubwenge kuko turabye abarongozi aribo botugiye imbere kugira ngo ibintu byo guhunga bihere kandi ugaca uraba n'ibintu by'amaradiyo ingene biguma bishya atankuru tukironka zikwiye niyo mpamvu ubona abantu babandanya bahunga twasaba yuko abaturongoye boba imbere kugira ngo batange umuco ku bintu nk'ubu biri mu burundi byinshi kugira ngo abantu boye guhunga tugashima n'ibyo wonye uwo mushinga nawe yavuze yuko babandanya babishingira intahe mu burundi tugatera tujya imbere
urakoze cyane muri kumwe na radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeye impunzi ibibazo by'impunzi nagira ngo nongere ngaruke ku mushyitsi wacu mutumire wacu inosa magambi utubwire icyo ubona cyakorwa kugira ngo ikibazo cy'impunzi cyorohe cyangwa se kibe cyanacika burundu mu by'ukuri turabye mu burundi ikibazo kiri mu burundi ni ikibazo cyoroshe ariko abantu baradadika gusa kugira bagume mu ku butegetsi kuko nimba mu burundi havugwa yuko hategerezwa umuperezida atezwa gutwara ibiringo bibiri hama ukavuga ati ntezwa gutwara ibiringo bitatu sinzi ko uba ushyize inyungu z'abanyagihugu imbere cyangwa ikari inyungu zawe cyangwa iz'umugambwe mu by'ukuri umuntu kugira ikibazo cy'impunzi kirangire mu isi kirangire mu burundi ni uko hoza abategetsi bashyira imbere inyungu z'abanyagihugu kuko ntiwokunda abanyagihugu ngo ukore ikintu cyotuma bahunga mu gihugu nicyo mu by'ukuri nibaza
ubwo n'abandi batwumva badukurikiye muri uyu mwanya bashobora kuza kutubwira icyo babitekerezaho ubwo noneho turategereza n'abandi bo kuri telefoni batwandikire cyangwa se batubwire tubahamagare hanyuma tubahe umwanya impunzi wasuye aho wagiye ugera wagiye ubona zibayeho gute
nta mpunzi ibayeho neza nk'inyarugusu muri za reka muri malawi ntusohoke inkambi ataruhusha abaronsi none iyo umuntu adafise ukwidegembya birahagarika ibintu ashobora gukora nko muri malawi ndahavuze muri malawi hari abantu b'incabwenge nyinshi usanga bashobora kugira icyo bakoze ariko ntibemerewe na leta gukora akazi abemerewe gukora akazi ni abadogiteri cyangwa abaganga aba nurse cyangwa abigisha kandi kugira ushobore kuronka ku kazi k'ubuvuzi bisaba ko uriho amafaranga agera ku idolari ijana cyangwa amajana abiri kugira bakwandike uje muri muri muri muri porogaramu ifata amezi atandatu uriko uriga bakuraba gusuzuma hari n'abo banka bavuga ati oya ntituguha akazi kuko nta cyongereza uzi bizogora kugira wumvikane n'abarwayi urumva n'ikibazo n'ikibazo mu by'ukuri kitameze neza gituma abantu bicara atacyo bakoze kandi bafite ibyo bari gukora ni ikibazo gikomeye kuko n'amareta urebye arahahombera kubera ko abo bantu aba yarabarihiye amashuri cyangwa se nabo barashyize amafaranga yabo mu mashuri bakiga barangiza ntibabashe kugira ikintu bakuramo ubwo rero ari impunzi ari igihugu byose barahahombera dufite undi mutumire kuri telefone nagira ngo tumuhe ijambo ari ari wirinda bumva urakomeye
yego ndabona amahoro nuko nuko urimo kuduhamagarira hehe
ni burundi ni burundi ubwo ufite ikibazo cyangwa intwererano nk'uko mubyita ushaka ku kugeza kumva radiyo ijwi ry'amerika umwanya ni uwawe
ege ikibazo narencisha cyangwa intererano ni ku bijyanye n'aba bantu bahunga cyane igihugu mu bisanzwe ingorane dufise ngaha mu burundi si izindi nta ntambara dufise twe dufise ingorane imwe gusa ingorane ya manda ikintu cyitwa manda igira gatatu icyo nicyo kintu kitugoye gituma abantu benshi bariko barapfa abantu benshi bahunga igihugu
none urumva byagenda gute
ubu ubu ibintu aho bigoreye birakomeye cyane rwose hahora hahunga abantu bato bato ubu rero bitandukiriye ku bantu b'abategetsi birateye ubwoba cyane rwose ntituzi bizogarukira he biteye impungenge koko aho uri hari abarimo kubona bahunga nk'abaturage
barahunga cyane
nabo barahunga barahunga bavuga ngo barahunga manda ya gatatu hari ikindi baba babona iruhande rwabo se gituma bagira ubwoba bagahunga
ikindi kintu babona mbona bari barahunga ni ibintu byo kuvuga ngo itariki mirongo irindwi n'icyenda hazoba amatora niko babivuga ibyo ndetse ibyo nari no ku mupaka gasenyi hariho imodokari zirenze mirongo itanu zigira gute
bahunga igihugu bahunga ku mupaka witwa ku gasenyi bajya he
bajya mu rwanda
kandi u rwanda rwamaze kwakira izindi mpunzi babandanya bahunga biyumvira yuko hashobora kuba n'intambara urabona nk'ubu ibintu by'amoko hariko harigishwa ibintu by'amoko bibukiriza ibintu byo mirongo itandatu na gatanu byo mirongo irindwi na kabiri ibintu nk'ibyo byose bituma abantu bahunga na bijya byo kuvuga yuko amatora uko bigaragara kose hashobora kuba intambara ntawe ubizi ko umuntu ntahunga ubusa
iyo igihugu kiri mu bibazo niko bimera abantu barahangayika ko batazi ejo uko bizamera ubwo ni ukubitega amaso ariko twifuza ko nanone bizagenda neza ntihagire intambara iba kuko intambara isenya byinshi itwara ubuzima bw'abantu ntabwo ntabwo ari ibintu umuntu yagombye gushyira imbere ino saha hari icyo wakongeraho ego birababaje mu by'ukuri kuko iyo umuntu ahunze nta muntu ahunga atwenga cyangwa aryohewe umuntu ahunga ababaye umuntu ahunga yumva afite ubwoba bw'ibyo yibaza bishobora kuba ni kuvuga mu by'ukuri birababaje biraca ivutu ariko ni tugerageze barundi tugerageze mu by'ukuri turabe icyotuma tubumbatira amahoro twaronse twaracumukuye ni byo koko guhunga ntawuhunga koko adafite ubwoba kandi rero nta n'ushaka mu kinyarwanda bavuga kwirirwa umuntu abunze akarago uhambira uva hamwe wongera ujya ahandi kandi wumva nta mahoro ufite naho ugiye hose wumva nta mahoro ufite wumva nta n'igihugu ufite mu cyongereza niho bavuga ngo there is no place like home kumva ko nta hantu hashobora kuba heza nk'iwanyu ubwo rero impunzi aho ziri hose umuntu yazisaba kwihangana nk'uko inosa wabivuze muri uwo muryango wanyu mwawise there is hope there is hope bisobanura hari ibyizigiro hari ibyizigiro nta wakwiheba mu bihe biri imbere buriya ibintu bizagenda bigenda neza tube twibutsa abatwumva rero ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tubahe za nomero za telefone watsapu ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda mirongo itatu na rimwe na esemesi mushobora kutwohereza rero ubutumwa bugufi kuri telefone magana abiri mirongo itanu ni telefoni twabashyiriyeho kugira ngo tuborohereze abo mu burundi cyane cyane magana abiri mirongo itanu na karindwi magana arindwi mirongo itanu na gatanu gatanu ibihumbi bitandatu umutumire wacu muri kiganiro inosa mugambi ni n'umuhanzi nimwe mwumva imwe mu ndirimbo ze yise mutabazi mbere y'uko dukomeza ikiganiro
mutabazi wanje nizera yesu niwe mutabazi mutabazi mutabazi mutabazi wanje nizera yesu niwe mutabazi yarakubiswe mutabaru woko yaremeye ubu arakubagurwa aratukagurwa aravumagurwa yesu wanje gutabaru bwoko yaremeye ubu yarakubiswe arabamwa gutabaru bwoko yaremeye ubu arakubagurwa aratukagurwa aravumagurwa yesu wanje gutabaru bwoko yaremeye ubu irimba mutabazi mutaba mutaba mutabazi wanje nizera yesu niwe mutaba mutaba mutaba mutabazi wanje nizera yesu niwe mutaba mwemere mwemerere umwikoreze imitwaro n'amaganya byawe kuko niwe mutabazi ntahemuka ntahemana ntazinukwa yesu wanje aratabara kuko niwe mutabazi mwemere mwemerere umwikoreze imitwaro n'amaganya byawe kuko niwe mutabazi ntahemuka ntahemana ntazinukwa yesu wanje aratabara kuko niwe mutabazi mutaba mutaba mutabazi wanje nizera yesu niwe mutabazi mutaba mutaba mutabazi wanje nizera yesu niwe mutabazi
muri studio hano rero i washington dc muri studio ya cumi na gatatu muri kumwe na eugenia mukankusi muri iki kiganiro nyine murisanga aho natumiye um, umutumire wacu uzi cyane ibyerekeranye n'impunzi nawe ubwe wabaye impunzi akaba akorana nazo kandi yitabiriye iyo migambi nyine nk'uko n'izina rye ribivuga umugambi witabiriye kugerageza gutuma impunzi zibasha kubona uburyo bwo kubaho E, muri muri iki kiganiro rero mwese muratumiwe Na- nagira ngo noneho twongere dusubire gatoya kuri telefone diyomedi uwimana uratwumva Wa- uratwumva neza yego ndabumva neza Ye, u- ukomere cyane u- urahagana hehe
ndi mu gi- ndi mu burundi mu gisagara cya bujumbura Eh, turabye impunzi turabye mu gihugu cyacu impunzi ni nyinshi cyane ziguma zigenda kubera umutekano muke kandi natwege umutekano ari muke ahubwo ni ahubwo dusabye nka leta ya- ya- iyi leta y'iwacu niraba ukungene yoraba ukungene amahoro yogaruka mu burundi kuko twe kenshi benshi bamwe bamwe tugenda tufise imitima mwenga nta mitima dufise kubera ama- umutekano ah, ah, tudafi- tudafise Mm, ahubwo birumvikana icyo nosaba uwo- eh, iyo- eh, ahubwo rero Eh, uwo mu- uwo mutumire watumiye ntaraba ukungeneye gukurikirana iby'impunzi kuko ari abantu ba- usanga baba bahungiye nk'ahantu hanze ugasanga ba- bafashwe nabi kandi ari impunzi kandi twe turabibona cyane mu- impunzi kenshi ni bazifasha kubera kubera benshi baba bahunze ibintu vyi- by'umutekano ko kandi aba- aba- abarundi natwege tubona ata- ata mutekano amagara yandaguma avugwa kandi duhoga ubusa biba biraku nyene amahoro yogaruka mu burundi bwacu kuko turabona ko kenshi kenshi abarundi twasinzikaye kubera ibintu vyu- vy'umutekano muke ibyo uvuga nibyo birumvikana icyangombwa ni ni- ni uko abantu bagira umutekano bagize umutekano ntibahunga Eh.
kandi n'ibyo bibazo bindi uvuga yego wumva wumva ariko aravuga ngo by'amatora Mm.
wumva amatora azo azo azoba a- a- wumva aba- abanyepolitike bamwe bamwe bari hanze kandi bamwe bamwe ba- ba- ba- barangazwa wumva bazoja mu mu matora gute kandi aba- abari impunzi ziba zahungiye hanze abanyepolitike wumva bazoza mu- ba- ba- bazotora gute kandi bariko baratotezwa kandi ba- ba- abanyagihugu bamwe bamwe bariko baratotezwa nibarabe ukungene bobi- bobihingura kugira umutekano ugaruke mu burundi nabo bati- utagarutse mu burundi urabona ko natwe abarundi tu- tu- tutari hamwe umu- umutekano Eh, ibyo uvuga nibyo rwose im- umutekano ni ngombwa mu- ibibazo bitera Eh, ubuhunzi ura- ura- bikavaho eh turabye turabye ba- abategetsi bamwe bariko barahunga numva bahunga gute kandi natwe tubona bariko barahunga erega erega uburundi tu- buzohava buti- businzikaza kubera umutekano Mhm. nibyo Nibi- nibirabe- nibabirabe kabisa kugira amahoro agaruke mu burundi bwacu kuko turabona igihugu c'uburundi kiri- kigiye kuba nabi kubera umutekano muke murakoze Ni- urakoze nawe nibyo amahoro agomba kugaruka kugira ngo abantu badahunga kuko ni- na- naho bafashwa ariko nta nta- nta- ntaho byahurira no kuba uri uri iwawe uri iwanyu ntabwo gutegereza imfashanyo ntabwo ari ikintu gifatika inosa urabizi yego nta mpunzi n'imwe ifatwe neza mu isi kuko hasere nta mafaranga ifise aboneka ashi- ashimitse kugira ngo ifashe impunzi nk'uko byari bikwiriye Mm.
nk'uko nabivuze imiliyoni zirenga mirongo itanu n'imwe z'impunzi ku isi ni kuvuga nta mafaranga bafise hari icyo bita mu cyongereza dona fatigue ni kuvuga abahora bafasha eh, HCR barushe nta mafaranga bagitanga akwiriye nicyo gituma ubona abantu bagwara korera abantu babura indya imiti itaboneka z'imirire mibi.
neza ni ngombwa ko ibihugu byacu mu by'ukuri nk'uko nabivuze bikunda abanyagihugu babo kugira bigerageze icyo byokora icyo bokora Mhm.
kugira amahoro abe Eh, kubera ko ni- ni- ni- n'izo- izo ndwara barazirwara abana bakarwara bakagira indwara z'imirire mibi ba- ugasanga n'imikurire yabo bikagera no ku ku bwonko no mu bwenge bwabo ntabwo bashobora gukura neza bari bafite imibereho nk'iyo ngiyo Eh, twongere dusubire kuri telefone gatoya turi kumwe na egide turi kumwe hasani wowe uranyumva hasani uranyumva alo Alo?
ninde turi kumwe ni hasani Ni- cyangwa ni ejide Ona Didier Done diyodoni ndi umunywanyi Eh, yego ndi umunywanyi yego mu- yego munywanyi ikaze ikaze Ye- waru- u- ushaka- Yego.
ushaka kubaza se cyangwa ura- uraduha inama
ndashaka kubaha nimero Eh, urashaka kuduha inomero tuguhamagaraho
yego zari zisanzwe ziriho nashaka kuzibongera Eh, ntacyo ubwo ubwo twaguhamagaye tukaba twakubonye izo nomero ubwo uzi- uzitwandikire hanyuma u- tubwire hubwo noneho twamaze kukubona u- uba ufite ijambo O- i- iyo nomero Mr.
ura- Vanessa.
u- umva nkubwire iyi nomero yawe yego uraba uyi- uraba uyihaye Eh.
isi yose kuko buri ubu ngubu abantu bose barakora iki kiganiro sinzi niba wifuza kuyiha isi yose cyangwa niba ari twebwe ushaka kuyiha ubwo rero Eh, twa- re- re- nasha- nasha- reka nashaka kugira icyo- icyo nterereye Eh, ute- u- ugira icyo utwerera hanyuma u- ubwo telefoni yawe turaza kuyibona urayitwandikira naho ubundi ubu isi yose yaba irimo iyandika kandi ntabwo ntekereza ko ushaka ko abantu bose baguhamagara wabasha kubasubiza ubwo bose baguhamagara icyarimwe
oyaye nashaka kugira icyo nterereye Eh, ijambo ni iryawe rero Kubera ngaho ko- Mm, yego kubera ko ndi mu gisagara cya bujumbura yego
evurema urumva ko umutekano wamaze kuba ndasi muri vile bateye amagerenade nudenya kandi mu- kwi- kwire- ngaha ku banyamerika abanyeshuri bahungiye abapolisi birukankanya abanyeshuri bari bahari Ka- umva ntabwo bishobora ntabwo bishobora kutworohera natwe turi mu gisagara cya bujumbura abandi bagiye mu matora kandi twe natwe ata mutekano uhari amagerenade ategwa abanyeshuri bahungiye bahungiye imbere y'ubuserukizi bwa amerika nabo kandi bakaba ko barirukanwa n'igipolisi nawe wumva umuntu yoca avuga ngo umutekano wifashe neza gute Aba- abaduserukira nabo bakavuga ba- twumva ko bariko barahunga urumva yuko byose ari ingorane twe duheruka interiyeri ruguru ni ukuri vrema abanyeshuri